radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi tuvugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
abo oye bica abantu babicira ubusa nabwira nti uramwica nawe ukazogutumbera kuko ijambo ry'imana rivuga ngo eh, wicisha inkota nawe azokwicisha iyindi uyu ni umwe mu bavugabutumwa b'urusengero rw'abaporoso ku musaga i bujumbura ari mu rugo rwa mugenzi we nshimirimana siriyake waraye yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana ni mu kanya gato cyane mu makuru y'u Burundi ibitero bibiri binyuranye muri zone musaga mu gisagara cya bujumbura umugabo umwe yaraye yishwe arashwe n'abantu batamenyekanye naho abasirikari babiri bakomerekeye mu kindi gitero gitandukanye evariste nzikobanyanka araduha ibindi bisobanuro urayishwe azwi ku izina rya nshimirimana siriyake yarashwe n'abantu bamutegereye igihe cy'isaha imwe n'igice ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ni nko ku metero mirongo itanu uvuye ku rugo rw'iwe turi muri quartier gikoto gasekebuye ya zone musaga kuko vyemezwa n'abaryango biwe bavuga ko barindiriye ko ataha barahebura niko kumenya bugorovye cane ko amasasu yumvikanye nk'igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro ari we yahitanye nk'uko vyemezwa na nyina muvyara umudamu we ararindira ko ashika arabura ararindira ko ashika arabura ashika natangura gutelefona kuri telefone yiwe gasona ntiyitabe mu kanya aza yumvira azimije hanyuma rero yumvise izimije aca araheba nawe nkendaga ndabwira umubanyi nti jewe numva ndiko ndajugumira inkoko zavuze ibya byose zampekuye ko zavugiye ku rugo rw'umwana wanje umubanyi rero ndamubwiye aca aravuga ati ibyo ari byo byose reka nanjye nongere ndamutelefone twumve aca aramutelefona amutelefone aramubwira ati kweri papa jospe bamwishe twamaze kubona ikiziga baca baragenda guhamagara abasoda abasoda baca baraza baraherekeza abantu baca baratora ikiziga bakizana ngaha muhira nuko nyene vyagenda uwo mugabo yari yubatse asize abana indwi abaryango biwe na nyina muvyara bamenyesha ko batazi ingene bagiye kubaho kuko ari we yahora abafasha mu buzima bwa misi yose umwana wanjye nta politiki yigeze ajamwo yari umukizwa yari umuntu ayisengera imana n'ejo yari yiriwe mu bikorwa by'imana ku rusengero urumva ni ukuri aha satana arampekuye kuba mwana wanje niwe yarantunze niwe yamfasha byose urumva niwe yangaburira niwe yanyambika niwe yankorera byose ikibazo kibaye mu muryango niwe yagikora urumva aha satana arampekuye kwera ariko nta kundi ndihangana kuko nta kuntu bigira ntawe ugarura ikigiye se w'umuhisi siriyake nshimira imana n'intuntu n'akantu yari yiteze ko kuri uno wa gatandatu amuronsa udufaranga two kwikenura ngo yaje kutwakira asanga umuhungu wiwe yaraye yishwe dore yanyemeye amahera y'umutahe ambwira ati kuwa gatandatu uzuze kuyatora kubera hano wavangira mari- u- imanza za mariage kwa n'umuntu yakorera imana agafotora agakamera nazindutse nja nja ku kazi aho akorera muri vire nshitse ku mangazi ndahagarara umuntu w'umushinga naca ambwira ati nawe uhagaze ngaho mungu wawe bare bamwishe baraye bamwishe ategwa nkaza ndiruka kwata n'amahera abisi nari mfise nca nsanga ivyo bavuze n'ivyo siriyake nshimira imana yahora ari umukozi w'imana mu rushengero ruri ngaho nyene ku musaga yakora n'umwuga wo kugendesha imodokari umwe mu bo bahora basangiye ubutumwa twasanze ku rugo rw'umuhisi avunira akagohe abagize ingendo ubwicanyi abo oye bica abantu babicira ubusa nabwira nti uramwica nawe ukazogutumbera kuko ijambo ry'imana rivuga ngo eh, wicisha inkota nawe azokwicisha iyindi aho rero ntibibere ngaho nibatihana nabo bazohanwa icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aremeza ko uwo muntu yarayishwe n'abitwaje ibigwanisho bicira umuriro moyize nkuru nziza ashikiriza ko kwibarabara rya mbere ku musaga humvikanye amasasu hagati y'isaha imwe n'igice n'isaha zibiri z'ijoro ariko ko ayo masasu atafitaniye isano n'ubwo bwicanyi ico gihe abajejwe umutekano bariko bivuna abari bahejeje gutera grenade abajejwe umutekano bariko barakizura icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Moise Nkurunziza avuga ko abasirikare babiri harimwo intwazangabo ifise ipeta rya kapiteni bakomeretse ariko ko atakindi cononekaye twibutse ko ngaho nyene ku musaga kwibarabara rya mbere hari uwundi mushoferi yishwe arashwe n'abandi bantu batamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uwa gatanu nk'uko vyemezwa n'igipolisi c'igihugu i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika tujye noneho muri mu ntara ya bururi aho ikirindiro cy'abapolisi cyo ku mutumba ruringanizo muri komine rutovu cyaraye gitewe gerenade n'abantu batamenyekanye cyononye byonyine gusa amabati n'inzu abapolisi bari baryamyemo fidelite yishatse yagiye kureba uko bimeze yaraza baryama ko baryama mu cyumba cyo hepfo rero yashatera haruguru agira bararyamye yumva yari yabateye agira yabahejeje imana yari ikirakinga Yoju mwumvise iby'umukuru wa zone Kajondi turi ku mutumba uringanizo araye hatewe ikirindiro c'abapolisi turi mu nzu isanzwe ibamwe abapolisi baraye batewe iri kurira mu idirisha twari tukiri maso umwebo naca iri kurira urabona n'amabati nyine aciyemo bariko baratwereka ahatewe gerenade iyo nyubako abapolisi babamwo nta sima ifise aho iyo gerenade yaguye yarimbye akanogo hejuru ku mabati naho haratobaguritse nk'uko umukuru wa zone kajondi insanganira meka bivuga iyo gerenade ntacu yahitanye kubera ko abayiteye bihenze icumba batera ahataryamye abapolisi byabaye mu ijoro isaha zitatu n'iminota mirongo itanu hanyuma rero abapolisi bari hajya mu- mu mu cyumba cyo hepfo abagizi ba nabi baca baraza baca mu idirisha bacisha gerenade mu idirisha baca bitera mu cyumba rero icyo cyumba abapolisi cyo bari baryamyemo bari mu kindi cyumba nta bintu byononekaye mu bisanzwe keretse amabati mugabo yatabaguritseyo hejuru abateye iyo gerenade ntibashoboye kumenyekana iyo nzu abapolisi babamwo iruhande y'ibarabara ry'igihugu nimero ndwi rn7 mu mfunyafunya y'igifaransa ni inzu ifite ibyumba bibiri ikikujwe n'utubutiro dundarizwamo ibintu bitandukanye zaba inzoga cyangwa ibifungurwa umukuru w'umutumba ruringanizo amenyesha ko abateye iyo gerenade bigaragara ko bari baje bagana igipolisi kubera ko atakindi kintu bononye ciza boniface urabona kandi bagena kare abantu bakiri ko baranywa kandi bagiteramye batarataha abo n'abagizi ba nabi urabone bagombye nk'ukwica kugira batere inzu igerenade mu nzu bagomba kugunya abantu bariyo kugira bahonere rimwe n'abagizi ba nabi ntibari baje kuyiba bagomba nyene konona kugira abantu bapfe abo muri zone kajondi baba abajejwe umutekano abajejwe intwaro cyangwa abanyagihugu basanzwe bose bemeza ko muri ako karere hasanzwe hari umutekano yamara muri iyi ndwi nyene barumvise ibintu biturika nk'inkoho ku murango izuba riva ku no wambere heza itariki mirongo ibiri n'imwe hari ku wa mbere ku wa mbere yari nka saa tatu n'inusu z'umurango mu gitondo gituritse uri kuracumba wamenga ni gerenade uwundi mwanya ukumva kirasana Eh, abanywa ba- eh. ariko tubajije hose batubariye ko bose bacumva giturika gusa twagerageje kurondera ariko nta nkuru y'imvaho twaronse ko ibyo bintu byaturitse sanganira amerika arongoye zone kajondi kimwe n'abarongoye bafise amakenga ko ivyo bishobora kuba ari intangwe itosega ry'umutekano muri ako karere babayemwo Eh, twari turavugana n'abakuru b'umutumba n'abanyagihugu n'abapolisi ko twogerageza kwa- kuza turirarira kugira ngo turabe ntibizove biba nk'ivyo mu mugamba yamana w'umukuru wa zone kajondi abona ko inyinshi y'umutekano muke yotorwa ari ukwirarira bamwe mu banyagihugu twaganiriye si uko babibona ku bwabo nyabona birakenewe yuko abapolisi bongezwa muri ako karere ivyo bivuga bisunze ko ico kirindiro catewe c'igisanzwe kiko abapolisi babiri gusa bwa twebwe abanyagihugu ntibakwiye kuko mumengo turabona ko hari babiri babiri ntibashoboye kuba bakwiye naco gituma nibaza yuko ngaha nahana abantu babiri ntishobora kuba bashobora kuveya ijoro gaca ntibakwiye dusaba yuko bobagwiza bakaba benshi umwe bakaba nka ekipe naho naho ababiri nta kintu baravuga mu gifaransa ngo wa militaire isole gari matie mort urongo igipolisi mu ntara ya bururi laurence ngiyumva amenyesha yuko ivyo banyagihugu bariko barasaba ko igipolisi cokongerezwa bagiye kubikorerako muri komine ya rutovu mu ntara ya bururi leta ishatse ryo rya amerika
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abanywanyi b'umugambwe fnl ishami rya rwasa bari bamaze ibyumweru bibiri bafungiye muri kasho y'inyamiramabi muri komine busoni intara ya kirundo baraye barekuwe baregwaga gukora inama itemewe n'amategeko barimo umuyobozi wa fnl ishami rya gato rwasa mu karere ka bweru buyogoma kagizwe n'intara za muyinga kirundo na cankuzo iyi nkuru turayikesha jean bosco ndarurinze abo banywanyi ba fnl ishami rya agatogwasa bari bafashwe ari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya cumi na kabiri uku kwezi turimwo uko bahagaritswe ari cumi na batandatu bose bari indongozi harimwo nkuru nkuru nka remisi ndayigaya arongoye uwo mugambwe fnl ishami rya rwasa mu karere ka bweri buyogoma kagizwe n'intara za kirundo muyinga na cankuzo hamwe na oscar nizigiyimana arongoye uwo mugambwe nyene mu ntara ya Kirundo baraye bafashwe urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yari yabwiye ijwi rya Amerika ko bari bahagaritswe kubera amakuru bari baronse yuko bariko bagira inama iciye kubiri n'amategeko komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo akaba yari yavuze ko bari batewe amakenga nuko abantu nk'abo bahuriye mu muhana umwe baturuka mu mihingo inyuranye bikaba byari ngombwa ko bahagarikwa kugira ngo bakogwe ko amatohoza inyuma yo kurekugwa ku mugoroba w'uwa gatanu remisi ndayigaya aserukira umugambwe fnr ishami rya gwasa agato mu karere ka bweru buyogoma avuga ko atari yiteze na gato ko uwo munsi bashobora guhagarikwa bagafungwa twari duciye ibusoni ariko turi ko twerekeza ibwambarangwe kuramutsa umuryango w'uduserukira ibwambarangwe amaze iminsi afungiwe ingotse hanyuma rero tugeze ibusoni turamenya neza ko uwuduserukira ibusoni yari hari tudushima guhagarara kugira tumuramutse nawe niho yashima ko iyo twakira atugurira agafanta turi ko turafata ako gafanta tuza tubona umugwi w'abantu baraje baraduhagarika batwangiriza ko tuba turiko turagira inama twe twibaza ko kumbure vyo bari n'ibisanzwe bagomba kumenya abo turi ariko ntitwari tuzi ko ari intumbero nyene yo kuduhagarika niho rero mu nyuma babaza bamwe haragira n'igihe barahagarika kubaza baradufunga indwi zishika zibiri remisi ndayigaya avuga ko uruhande rumwe banezerejwe n'ifungurwa ryabo ku rundi naho bakabandanya kubabazwa n'ukugene bahagaritswe bagafungwa rimwe novuga ntivyatunezereje kuko bahavuye babona ukuriho kuri ariko byaranatubabaje kuba barinze kutugumya igihe kirekire nk'icyo mbere ki- kitemewe n'amategeko y'amatohoza bakaturekura ata- a- ata kindi kintu barinze kutwagiritse bisigura ko aho byabereye aho ibusoni byoba binabera n'ahandi ku byiza rero ku bw'ubutungane iyo ngendo ubwo yihagarika umushikirizamanza mukuru arongoye parke ya kirundo gerard niyokindi avuga ko abarekuwe ataco basabwa n'ubutungane mu mwidegemvyo ntangere wabo mu gihe abahora bapfunzwe bavuga ko ifungwa ryabo ritakurikije amategeko umushikirizamanza mukuru wa parke ya kirundo avuga ko amategeko yakurikijwe kuko inyamiramabi ifise indwi imwe yo gutohoza kucaha umuntu aba yagirizwa ariko mu gihe haba hakiri ivyo ikeneye mu matohoza umushikiriza amanza avuga ko ashobora guha uruhusha iyo nyamiramabi ikabandanya amatohoza mu kiringo c'iyindi ndwi yose gerard niyo kindi arongoye paraki ya kirundo avuga ko ari vyo vyakurikijwe kuko inyamiramabi mu gipolisi muri komine ya busoni yongejwe indwi yose yo kubandanya amatohoza uwo mushikiriza amanza mukuru wa pariki ya kirundo amenyesha ko mu gihe izo ndongozi za FNL ishami rya Gwasa zaraye zirekuwe zobona ko zarenganijwe zoheza zikitura ubutungane kuko buhari mu ntumbero yo kurenganura uwo wese arenganijwe mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika umuhanda uva giharo ugana ku ruganda rw'isukari rwa gihofi ugakomereza no ku murwa mukuru w'intara ya rutana ejo wiriwe ufunzwe n'abakozi bakora mu mwonga bita mazi meru bavuga ko badahembwa imishahara yabo fidel dantoine sabimana yagiye kubareba
urugwamo muri ko murumva ni abakozi bakora mu mwonga bita amazi meru muri komine ya gihari intara ya rutana bagizwe n'abagabo abagore bava mu mihingo myinshi y'igihugu ishyirahamwe ribakoresha mu gutunganya uwo mwonga ryitwa ekamu burundi bazi ibi barabara nta muntu atari ku maguru ashobora kurengana uyu mugabo yagerageje kuraba ko yorengana agashavu kakiri kenshi bamwe mu bazi ibi barabara bagira bati twajugaye kubera amafaranga yacu badufitiye kandi twebwe turi abanyabujumbura nk'ubu turi ko twicwa n'inzara ebana ubu uye twebwe n'inzu tubamwo baradusohoye inzu tuba badupangiye abashefu baragiye basize baducaye ino hano ubu uye tumaze kuva kuwa gatanu nta muntu n'umwe ararya inzara igira itwice twebwe rero dusaba yuko botuzanira ku gahembo kacu kwanza mbere turaronona n'ibintu by'abandi ngo tuje kwiba twebwe ino ntitwamenyereye ngo dufatwe n'ingombe ko canke batwicira ino imiryango yacu izi turondera itubure uno mukenyezi ari mu bari baje kugara ibarabara ibarabara nkaje nkajewe nagi- nagiye mu mwonga nzi yuko amahera ndoce ndayaronka kandi nagiye ngwaye amatasha baduha baduha nk'amatasha nka mirongo nka mirongo itanu ku muntu haragera nk'igihe nkaryama bakavuga ati ngo vaho ngo vaho ngo ngo ntushoboye akazi nkaho narababara cyane none ni ni nk'uko mbona base- base kumpa amahera cyane mva mbabaye uyu mukenyezi afise imbanyi ikuze ariko yari yaje kwifatikanya na bagenzi biwe iyi mbanyi yanje jimaze amezi atandatu nemera kuja gupfira mwa nyamyonga ndiko ndarondera nyagahembo ariko ubu amahera bayanyimye jiye ntibinyorohera na gatoyi ahubwo nibabirabe baduhereze abana bataraducikana inyuma y'umubonano n'abaserukiye abo bakozi na komiseri w'igipolisi mu ntara ya rutana bahavuye bazibura ibarabara buriko burira kuwa mbere nyuma ya saa munani ibarabara ryo- rizoba ryafashwe nuko ari komiseri ari wajeje uwo mutekano kandi akaba atatubwiye n'ubundi ibituryohera turugara nta kibuza tuca dusubira kuwugara kandi kuwa mbere niho tuzoyugara nkeshimana joseph wo muri eka mu burundi niwe uhagarariye ibikorwa vyo kugazura uwo mwonga avuga ko habaye akagorane gato hagati ya eka mu burundi n'ababahaye isoko Bon, twa- twa- twariko turagira kugira tu- tu- tudesloke la situation euh, avec le maître de l'ouvrage metre de l'ouvrage ninde ni, ni, ni prodem murabizeza ko bishobora kuva mu nzira yego yego vrema tura- turabizeza gose vrema cette année abo bakozi bavuga ko mu gihe ayo mahera atoboneka ku munsi wa mbere inyuma y'isaa sita bazoca basubira kuzibira ibarabara abajejwe intwaro muri komine ya giharo bavuga ko bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo iryo shirahamwe rihembe abakozi maze akajagari ntigasubire mu rutana fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
turashitse yivi wabonye risi yo mana burya abanyeshuri bose cyo ko harimwo n'ibigabo
wagira ngo higa abana Eh, barakuze nyene nyaruka rero ushikana aya masakoshi nje ndamba ndagutembereza ndakwereke hose yivi yako Jidi good.
ni sawa Iyo mfise kumega ntitahirisha. We bite nawe.
ni sawa
bitegaje uki mbesha we washitse ryari
Amaze akanya rero.
Mm.
Ose muhira ari sawa.
ni bon vraiment Dushike turavugana. None uwo kumega ntarakanura neza.
ugira umukanuze rero hewe ndakwereka joki None we ntubizi. Shikara amasakoshi nandi dusigara. Umubanyi wawe.
gusa ha wo mu nzu rero Mademoiselle. Je nitwa Joker. Wewe bakwita gute?
yitwa Yvette ko rusaku ngaho Beji. Amuvugira wawe inanga yiwe. Wowe umpenze nawe. Wewe Jidi ni so wawe canke nyonga.
ni musaza wanje papa wanje yarapfuye po wamusazi we ndakuje ntusuye kundira umutima umwana sinavuye ko ari uwo muhira hu ugomba bimo kubera iterabwoba ryawe Soriji. Vyakoye ni sister wawe.
Mwe sinari nabikubari ndashobora kubyemera kuko nawumenga pe yarasubije neza idantite ngira abaciye bitoya niyo iri kuri rwawe hu umuhembe ari hano bashe jidi shaka kwicara ndarusha eh my sister wicara ataramurubiza ngaha ivyo ni bibi barambugije muhira naguhaye yambungira vyakwiye
yo yampaye jidi wamuzanye utamubari ndamubarira ibiki ninde ko ari ibyo bintu yarakwishe inshuti ibyo muhira wibagiye urumva aha tugiye tugira ikintu bita kunyuzura urakizi eka nyirekeresha iwe ivyo ntavyo nzi ndeka
nibibinzu nka mire ibyo babyita izutaje dutambane amasirowa y'uruvange nka sa ivyo ni ivyawe Amazina njuti y'ibihimba bimwe ndagusaza bimwe umbabarire wewe n'ibindi byinshi wumvise ivyo ni ivyawe banza rero wigira imbwa ntoyi cyane Jewe?
uca ugenda uravuga uti ndamenje uramenje wenyene ataco nakoze sinumvi oya oya Eh, ntubyumva nyine twese twabyumvise biheze kandi uzosanga biryoshye bizokuryohera joki we wenyene oya nawe urarengeje mureke n'ibikebuke kandi ntakubabaza joki oya oya nawe urarengeje mureke ntibukebuke kandi ntukamuba- nta- kandi nta kumubabaza urumva wagisazi ntibagire ko ari my sister kandi n'abandi uzoza uragaprotege ntihari hafi wumvise
inkono iri hano nayicaniriye ihava imara amazi bahe bataye ntarahisha mugabo reka ndindire gatoya ibihwane
mama sabwe mwana rya mashure numva noyaheba
be wewe ehe mm, ibyo bikuye hehe be uza washitse no Eh.
munsi kumenga utashe kare ivyo navyo vyo guheba bigufatiye hehe kandi ugira uyamare dori nibiki mama sabwe je ndahaze kano kabonero rero nibikiga mwana nk'ubu nobiheba iminsi yose iminsi yose dorine Mm, dorine iminsi Ash, yose ikiga dori none nuko utegereza kwiga iminsi yose gamwana nimba warushe rubu uzosubira yejo siko gamwana umve mama nawe aho nduha ngo nize Mm, byagenze nagiye gute?
ku ishuri ariko sinize byagenze gute panyirukanye ubu naho n'ibikiga dori wasake ntiyagutswe ikindi abo bigisha bakurondera ko n'igiki mama je nukuri ndarushe kuguma mbonera umengo namwiciye umuntu je nukuri numva nopfuma ndamubisa oya Nukuri mwana.
biranduhishije.
oya mwana uwo ninde uwo nta wundi atari udufitiye inzigo yabonye ko yahejeje dori je Sa- ndamwiketse ni wa nta wundi atari bosco nta wundi atari bosco bosco yego bosco arambonera Ntakumenya.
ariko abandi akabisemba Weye.
mana je nukuri ntarushe ubu naho agomba ngo yigishe ndi hanze buna
dori Sa- subiriramwo utiyigisha uri hanze yego nuko urashaka yigishe ndi Na- hanze naho woba wamwiciye umuntu nkiyo kubwira uko none abandi baba bari mu ishuri je ndarengewe dori canke ni mwese oya mama ni jewe gusa naye abandi banyeshure ntiwora bimwe na bihoma nka francine wewe basha agoma muvumereza umenga ni nyina
hewe uyo mwigisha si waragapfa atigishije umwigisha acagura Mm.
abanyeshuri mbarira uwo ni muha ubwo no kubivuga bakamwirukana ntumva nukuri mbe wo gutwarira kwijanja ninde ntanyagupfa nanyagukira mwese mwagiye kwiga urumva ko mugabo ngira hari ico mufasi ndabizi dore vyagenze gute mbarire rego urumva mama yanyirukanye ngo turiko turagorana mu ishuri Nakumva- mugabo yanyirukanye jewe jenyine Unaca kwirukana?
yego francine Urumva?
twari kumwe tuze turiko turavuga Urumva?
ariko nta na kimwe yamuvugishije oya ibyo ntibishoboka dori sa vugisha ukuri ibyo yobyubahuka mama Mbwira naho mama.
baza abandi bana twigana bo bikubwira ahubwo je ujya mu profe sinzi ico ashakako ewe mwana ntuma ndakubwira ko abarimu ubu nabonye ko atakigenda kukurenganya gutyo ni ukuri profe bosco je narabonye ko Aragafata hari mu ikintu profe.
ndonderako cengira agomba kumebesha amashure si ikindi abo baporofe nabo Mm.
arakarondegwa na bushora arakitwara agahanga Amuba- umwana wanje amuburagiza nk'uko umengo nico yamuririye oya Si uko.
ntibishoboka Ra- aho rero mama niyo ataco mba navuze Eh.
aranyitoraguza ko ye mama sinishyuye werindira gusa.
ngo singize nte mana oya nukuri je ntarushe nukuri aranduhishije none gutegereza kuguma wishura kuva wiga niwakugejeje aho canke yibaza ko ari wari umwigisha wenyene
ikiba nkorera mama nukuri nta wundi munyeshuri n'umwe agikorera akambura abakwe ejo mu gatondo ntazinduka ku ishuri kubaza ibyo bintu eh umwarimu yubaho guhangara umukobwa wanje ibyo sinshobora kubimwemerera dorine wanje ntawe ushobora kumufata nabi nkiriho oya basi ejo azomuna jewe sikita
ingene ndusheje nukuri aho ntibikemura urya rubuga hoho nukuri je nukuri mama ntitayire jewe ubu kandi umviriza ibe nakubariye kwirukana ibisanzwe rero nabonye ko kurusha nasho bituma nshenza bagira uruhukiro ive nawe ntacyo utaje kuva kera none ah. bari basize ngo babe barasarira ko jida nani yabikoresha abandi mugabo nagoma ntuma akajisho oya kumbe nawe urabigiraga jidi umwana mubi ndabigira mugabo je sindabakanuza nka kurya kwa bajokeri oya ntuzusubire sha jidi n'ivy'abana batarezwe uretse ibintu batubwira ngo tuvuge
erega ive ubu ni umugenzi ariko rero twaciyeko nta n'umwe mu bari ngaho atawuzi nicyo gituma twese tuza tubanyuzura oya jidi niba ibijambo vyose mwarabivuga Eh.
mana yanje oya umenga turabagiye
kubivuga gusa hari n'abo baca batubwira ngo tubitambeye ive
akubwira ibintu bidashoboka ahandi naho ngo fatana ngo ibitsina bidasa ngo batama amashowe nkajya birashyushye
ukayitamba none si bisanzwe ibyo n'ibindi ariko gajidi jeni ukuri wari bwabone n'umunsi n'umwe nja kubitamba ibyo bintu hari n'ibyo niyizije ubaza ngo bose bakubwira ngo ibyo barabizi gutamba amasiro n'ibindi wowe gusa bakubwiye iki urahetse ukagerageza ukagira kugira ngo ntibagira ngo wabagaye oya bose bashaka kukubita jidi oya matata ko nka bijya bishegu ngo nibibiza utaje ngo n'ibindi birasesema kandi narushe mbona bidashaka no guhera jewe nitahire jewe n'ukuri jidi nzogaruka byaheze none Jembe si ndakubwire nta na kimwe yive niwihangane oya hawe we sinakubwiye kubiciye hagati Ndabyandambiye.
umuzayiberaho byiwe ubiciye hagati si byiza kuko ugenda aho uzogaruka uzohera Kuki turaza azeho kundaba basi?
kandi nayo nzoba naratanguye kwiga cyane ntuzoronka no Kuki turaza guporoteja kundaba?
ahubwo kuraje ibyo kuraje ni mu guhera uruhuke Oya, Si ibyo, yomba natwe na se yanje niho twe- n'ukuri.
natwe se niho twaciye ntugire ubwoba iyi minsi isigaye nzoyiheza n'ukuri ngire gutega amana
mama turashyitse ego mwana je niga hariya ndabona ko higa abana benshi Eh.
none amashuri yose aruzuye basha aruzuye hari n'abicara ari batatu batatu ku ntebe erega babigisha niho bafise amanyama baragira ubusho bwinshi si bose bayafise hari abarengeje nkande ubwo hari uyanganya na bosco hoje nyaburu nyereka hari ndamwibaritse
twashyitse mama Mm, naha nyene eh ariko arigisha Oui Entrez
anashaka twinjirane twese ntibikunda
narinzanye wa muvyeyi mwantuma Ah, ok Ndageze gakeya muvyeyi gake Namahoro oya nta mahoro dufise wabona uyatanga Muvasi Jira, urite amahoro n'ukuri Mm. Ava mundengera n'ukuri Mm.
Kuyatanga ntabyo nshoboye Eh.
Mugabo w'Imana yayatiye kuri ntawe noyabuze eka ntange wotanga n'ukuri nagira bakubesheye hewe mbwira ico wampamagariye n'ingoga nta mwanya mfise wo guta
Dori sa He Dori sa
Wewe waje ngaha Mama wawe niho mubwiye ico twamutumiyeko dorine niwe yantumyeko canke ni wewe nyarutse asha yacungira urudendeko ngaha urabona ko ndengeye kwiga
mama bakuntumye kubera banyirukanye mushingana unyirukaniye umwana ukamubuza kwiga ukaguma umurya umutima ico kibi ntigikwiye utinge ndabashirireko n'agasunuzo uzohora utondana na nyoko hewe uri umwigisha bwokoki mbwira neza Muvasi Ubwira nuka rero ntabyo no- yaba ndabishoboye nobikora Waje kuntuka Erega umukobwa wawe niwe afise amakosa umwana Si wawe jewe.
yakundendereza umwana uwe muri wawe kumwe nakubwira ingene byagenze hanyuma dore dufashanye kumuhana no kumuhanura ureke uzunuka nakubwiye uyu mwana wanjye ntaramenya kuvuga ndi ngaho ugira ndamuvugire hanyuma nawe nyamba utari cyo wantumiyeko ubu nyene bidatebye urambwira icyo umuronderako aguma ambwira ko umuhama ngaharira jewe n'umuhama erega hewe vuga canke tuzipfundikanye nje kugushengeza
dorine ivyo numva nivyo muvyeyi nije mvuga ni wewe nyene ni dorine akubwira amakosa yakoze Ahubwo kugira nyarukira.
umurungike nabikubwire canke aze mutahe azoye kubera muhira muca mugumana eh sinzi ko udafise amatwi cane Eh?
nakubwiye ntidorine ntavuga Jewe nta matwi ubu nije mfise.
ndamuvugira karabaye noneho gurukira kutamwumvirije ngira ngo jewe urabona ko ndagusumba tutangana unyumvirize dorine umurondera kwiki pije numurondera ko iki dorine eh uyo mwana jewe numurondera ko iki ntunyambika ibara mupfapfa nukuri je ntunyambika ibara hewe uno munsi biragutekurukana Binekurukana.
aho wahereye dorine wanje umurondera kwiki Ndamurondera- jewe ndamurondera.
araguhumira ubu nyene ngira nko minduru baze kurabira ibara aho umwana wamugereka ku nyina hewe ibyo nibyo wigisha ntibishoboka
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda natwe turabashimiye mugire umugoroba mwiza kandi mukomeze muryoherwe na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika